mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje nshuti muduteze amatwi tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema amakuru yacu turayahera ku yo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru duhere rero mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika umwe mu bakandida depite ku rwego rw'intara kivu y'epfo mu matora rusange ateganijwe muri repubulika ya demokarasi ya kongo yaraye yiciwe mu mujyi wa uvira kandida ndabuye sadik espoir yishwe arashwe n'abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana inkuru y'umunyamakuru vedaste ngabo uri mu mujyi wa uvira ndabuye sadiki espoir yari umukandida depite mu ishyaka rya idepesi riyobowe na perezida felix tshisekedi yari anakuriye n'urugaga rw'abacuruzi mu mujyi wa uvira bamwe mu babibonye bari hafi y'ibitaro bikuru bya uvira bavuga yuko uyu mugabo yarashwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu ahagana saa moya avuye mu bikorwa byo kwiyamamaza abamurashe kugeza ubu ntibaramenyekana kuri uyu wa gatandatu mu mujyi wa uvira hiriwe imyigaragambyo yo kwamagana urupfu rw'uyu mukandida depite kuva kavimvira kugeza karimabenge ibarabara ryari ryafunzwe amafoto y'abakandida depite yari ku muhanda yatwitswe iyi myigaragambyo yari igizwe ahanini n'urubyiruko rwatwikiraga amapine mu muhanda urundi narwo rugafungisha umuhanda ibiti abavuganye n'ijwi rya amerika barimo godelive rugambo uyobora sosiyete sivile muri uvira bavuga yuko bababajwe n'urupfu rw'uyu mukandida depite wishwe Kwetu ni huzuni sana na tunakuwa na majonzi sana, tumepoteza shujaa. Mimi peke kuri twe ni umubabaro mwinshi cyane ndetse n'amarira menshi twatakaje intwari jewe namubonye avuye kwiyamamaza kwa mwami mu masaha kumi nyuma yaho nza kumva baravuze ngo bamurashe abandi ngo yapfuye bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa uvira bavuga yuko iyicwa ry'uyu mukandida depite ryahagaritse imirimo hafi ya yose yo muri uyu mujyi uhereye mu ijoro uh, uriya mukandida w'umudepite yamaze gupfa uh, umukandida wa- wababaje abantu wa- wakoze ku mitima y'abantu dore ko yari umuyobozi wa feke abantu bose bahise bahungabana kubera mu ijoro manifestation zahise zitangira batangira gutwika amafoto y'abakandida yari ari ku mihanda Uh, kugeza ubu munsi mu gitondo ndetse n'amamodoka ari ku mihanda yose bagiye bayamena ibiyo bayateragura amabuye habaye mu gatondo nanone manifestation zakomeje ni ukuvuga ngo ibikorwa byose birahagaze nta bantu baje i burundi nta bantu baja mu mihanda baja runingu baja plene abaja mu muhanda wa baraka ni ukuvuga ngo nta gikorwa na kimwe na kimwe kihagikorwa uyu munsi mbere y'uko uyu mukandida depite waraye wishwe atanga kandidatire yo mu kwezi kwa munani hari agatsiko k'abantu kamusabaga kutiyamamaza kuko bamwitaga umurundi ibyo we yagiye ahakana avuga yuko ari umuvira godelive rugambo asaba leta ya kongo gukora amatohoza igafata abagize uruhare mu iyicwa rya ndabuye raia wanachoka kufatana na hali ya mauaji, mahali ya ya kukidinape watu, kufatana na ma, mahabari miandiko yenye kupatikana abaturage bararushe kubera ubwicanyi no gushimuta abantu nkurikije amagambo yavugwaga mbere y'uko rica aziyamamaza abantu benshi bazwi bagiye bamuvugaho ibintu abo bari bakwiye gufatwa mu rwego rw'amatohoza bamwe mu bakurikiranira hafi ibintu byo kwiyamamaza basanga ibi bikorwa byo kwica abakandida bishobora kugabanya imbaraga zo kwiyamamaza muri iyi minsi ibiri isigaye uheruka mu iyinga ritambutse uwitwa francine mwangaza baramushije kiriba like mulimbalimba dogiteri baramushije hariya muri purene baraye bashimutse uwundi witwa amani hariya rubanga abakandida benshi imbeho barazigira zo kuva muri uvira kubera impamvu z'amakimbirane imiryango imwe n'iyindi bagiye bagirana abari inyuma y'ibyo bintu bikorwa bibi bigayitse bagomba kubihagarika inzego zishinzwe umutekano muri uvira zivuga yuko zatangije amatohoza ku bijanye n'iyicwa rya ndabuye sadiki espoir ubwicanyi nk'ubu bwibasira abakandida buravugwa no mu ntara ya kivu ya ruguru aho kandida depite joseph comba yishwe nawe avuye kwiyamamaza muri teritwari ya beni kuri uyu wa gatanu vedaste ngabo ijwi rya amerika uvira nyuma y'imyaka igera kuri itatu inzego z'umutekano z'u rwanda zifatanije n'iza mozambique guhagarika abarwanyi bo mu mutwe w'iterabwoba wa jamat ansar al suna mu ntara ya cabo delgado ubuzima buragenda bugaruka nubwo ibyangijwe n'intambara bitarabasha gusubiranwa umunyamakuru asumta kaboyi ari mu itsinda ry'abanyamakuru batumiwe na leta y'u rwanda kureba uko ibintu byifashe mu duce tugenzurwa n'ingabo z'u rwanda yaduteguriye inkuru ikurikira guhera mu kwezi kwa karindwi muri bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo ingabo n'abapolisi b'u rwanda batangiye kujya mu ntara ya gabo delgado iherereye mu majyaruguru ya mozambique yari imaze igihe yibasiwe n'ibitero by'iterabwoba ni nyuma y'amasezerano bya gisirikare u rwanda rwasinyanye na mozambique agamije gufasha icyo gihugu guhangana n'imitwe y'intagondwa yari imaze kwigarurira uduce twinshi mu majyaruguru y'igihugu kuva i kigali ugana ku kibuga cya fungi mu mujyi wa parma mu ntara ya gabo delgado ni urugendo rugufata amasaha atatu mu ndege kubera ari urugendo rwateguwe na leta y'u rwanda guhera ku kibuga abanyamakuru baherekejwe n'abasirikare b'u rwanda ari nabo babarindira umutekano ku kibuga cya fungi uhageze nta ndege nyinshi zihari usibye indege nto za gisirikare bigaragara ko ari ikibuga gikoreshwa gake ubusanzwe icyo kibuga cyafashaga abakozi ba kompanyi y'abafaransa totari mu bikorwa byo gucukura ibikomoka kuri peteroli bakorera muri ako karere ka parma nk'uko twabibwiwe n'abasirikare b'u rwanda bahakorera kuva ku kibuga cy'indege kugera mu mujyi wa Parma unyura mu muhanda ukikijwe n'ishyamba rigari ku buryo nta rujya n'uruza rugaragara umuvugizi w'ingabo z'u rwanda leonard rwivanga avuga ko n'ubusanzwe ako gace katari gatuwe cyane no kuva kera ntabwo iyi mijyi yari ituwe cyane ntabwo yari ituwe cyane ushobora kugira ngo abantu bamaze kuza ni bake cyane ariko ntabwo uba uzi uko bari bameze mbere y'intambara mu duce tw'umujyi turimo na hoteli parume icumbikiye abanyamakuru usanga hari abantu baje gufata amacumbi abandi basaba ibyo kunywa ndetse n'amafunguro ni nako mu bice birimo amasantere hari abaturage ndetse bakora imirimo inyuranye yiganjemo ubucuruzi ndetse no gutwara abantu ku mapikipiki ubwo abanyamakuru bageraga mu karere ka masimbaho da buraya kuri uyu wa gatandatu umujyi wari warigaruriwe n'ibyihebe basanze ubuzima bwaragarutse abaturage baho bakura umuganda ndetse barimo kuvurwa indwara zinyuranye n'ingabo z'u rwanda abaturage bavuga ko bishimye ko bakize intambara nubwo bataragira ubuzima bwiza maisha hapa ndi mazuri tuna amani tunashukuru rwanda tupo kwenye amani tunashukuru toka wafike rwanda alhamdulillahi tunashukuru mungu baragira bati turanezerewe kuko intambara yarangiye ariko kandi ubuzima buracyadukomereye nta byo kurya tubona byo guha abana umuyobozi w'ibanze sergio domingos cipriano mu rurimi rw'igiporutigali arasobanurira abanyamakuru uko ubuzima buhagaze a population ja retornou aqui ficou epoca alguma population tem as suas casas abaturage baragarutse muri rusange batangiye kujya mu mirima yabo ndetse barimo guhinga kugira babashe kwitunga abandi basanze amazu yabo yarangiritse abandi basanga gihari ariko inzego zigenda zibikora kugira ngo abaturage babo babashe kubaho ubuzima bwiza nk'ubwo bahoze bariho mbere muri ako gace ka masimbawo da praya hagaragara urubyiruko rwinshi rutwara moto urwo rwahabwaga imyambaro ibaranga mu rwego rwo kubatandukanya n'uwabinjirana agahungabanya umutekano usibye mu bice by'umujyi mu byaro urahasanga abaturage ari umwe kuri umwe ndetse n'imirimo isanzwe ibatunga ntabwo bigaragara ko yongeye kwitabirwa umuvugizi w'ingabo z'u rwanda wungirije liyetona koroneli simon kabera yumvikanisha ko abaturage bagenda bagaruka buhoro buhoro kugenda bagaruka biraterwa n'uko bumva amakuru anyuze muri bene wabo bari hano bababwira bati amahoro yarabonetse nimugaruke ibyo rero bitwara igihe muri aka karere aha turi mu kimbo de playa ubundi niho hari icyicaro gikuru cy'ibyihebe kuva aho batsindiwe nta kibazo cy'umutekano muke kigeze kiba muri aka karere bivuze ngo bashobora kuba wenda bamwe barabivuyemo cyangwa se abandi barahunze hari abafashwe abo ngabo nyine ntabwo nta bihano bahawe kuko bagombaga gusubira mu buzima busanzwe bityo kugira ngo bitange amakuru meza y'uko n'abari mu mashyamba bashobora kugaruka mozambique ni igihugu giherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa afurika gifite ubuso bungana na kilometero kari ibihumbi magana inani na kimwe na magana atanu mirongo cyenda gikubye u rwanda inshuro mirongo itatu gituwe n'abasaga miliyoni mirongo itatu n'imwe abaturage bo mu ntara ya Gabo Delgado bakoresha cyane ururimi rw'igiswahire kuko bahana imbibi na Tanzania gikungahaye ku mutungo kamere urimo amabuye y'agaciro na gazi kuba ari igihugu gikora ku nyanja bigiha amahirwe y'ubucuruzi bukorerwa mu nyanja y'ubuhindi asumta kaboyi ijwi rya amerika gabo delgado nshuti turi kumwe mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi muri aka kanya tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda iki ni ikiganiro ejo
bibe byiza kuri mwese mutajya mweganyiza urushinge rwa radiyo zanyu mugatega amatwi gahunda zose za radiyo ijwi rya amerika yumvikanira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm bizera aho muhereye hose mu bice bitandukanye by'isi mukomeje kugubwa neza ntibisanzwe rero njye muri kumva kuri mikoro ndikaremera patrick mbahaye ikaze ubundi ikiremwa muntu kibayeho mu buzima bwo gukunda icyubahiro no gushimwa cyangwa se twavuga ko nta muntu uba wifuza ko yavugwa nabi cyangwa se hari icyasha cyamugaragaraho nubwo nta muntu uba wifuza gukora nabi gusa rimwe na rimwe hari igihe umuntu yisanga yatamye akarenga ku mategeko agakora ibinyuranyije nayo urugero twavuga ni nko guhotera kwiba kwica ndetse n'ibindi aha wakwibaza uti se ese birashoboka ko umuntu wakoze icyaha runaka akabihanirwa n'amategeko yahanagurwaho ubusembwa ubusanzwe kuba umuntu yarakatiwe ibihano n'inkiko cyane cyane igifungo kingana n'amezi cyangwa se kirenze amezi atandatu hari uburenganzira butandukanye bimwambura muri ubwo burenganzira bimwambura rero twavuga nko kuba uwo muntu adashobora kwiyamamariza kuba perezida wa repubulika kuba umukozi wa leta ikirenzeho kandi uyu muntu ntanashobora gutorwa mu matora y'inzego z'ibanze kuko itegeko ngenga rigenga amatora rivuga ko umuntu utari inyangamugayo atemerewe gutorwa kandi nk'uko tubibona mu gisobanuro cy'ijambo inyangamugayo iri tegeko rivuga ko wakatiwe igifungo kingana cyangwa kirenze amezi atandatu adashobora gufatwa nk'inyangamugayo ndetse kandi hari n'ubundi burenganzira uyu muntu wakatiwe igifungo kirenze amezi atandatu atakaza tutabasha kurondora birumvikana ko ubusembwa bwo kuba umuntu yarakatiwe ibihano n'inkiko butuma hari uburenganzira bwinshi butandukanye atakaza nyamara ariko abantu benshi ntibazi ko amategeko y'u rwanda yemera ko ubusembwa burya bushobora guhanagurwa cyangwa se gukurwaho ese waba waribajije niba mu rwanda hari amategeko yemerera umuntu kuba yakurwaho ubusembwa cyangwa se ukaba waribaje inzira cyangwa se n'icyo bisaba kugira ngo bukurweho ntibisanzwe rero njye muri kumva kuri mikoro ndikaremera patrick mbahaye ikaze Hmm, reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
dukomeje kandi n'ikiganiro ejo cy'uyu munsi ubundi ubusanzwe amategeko y'u rwanda yemera ko umuntu wese wakatiwe igihano gikomotse ku cyaha cy'ubugome cyangwa se ku cyaha gikomeye ashobora guhanagurwaho ubusembwa gusa nubwo amategeko y'u rwanda abyemera abantu benshi ntibaba bazi inzira banyuramo kugira ngo ubusembwa bube bwakurwaho uyu munsi mu kiganiro ejo tugiye kurebera hamwe inzira umuntu wakoze ibyaha akabinerwa n'amategeko yanyuramo kugira ngo ahanagurweho ubusembwa mu nkuru twateguranye na mugenzi wacu mwiza pacifique turaza kumva uko bikorwa icyo bisaba igihe bikorerwa n'akamaro bigirira ku muntu uba wabisabye rero reka twumve inkuru irambuye ndagaruka mu kanya irafasha robert ni umuturage uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'itanu arubatse afite umugore n'abana batatu yafungiwe gucuruza ikiyobyabwenge cya kanyanga mu buryo bwo kuyambutsa ayivana mu gihugu cya uganda ayinjiza mu rwanda mu turere twa gicumbi burera na rulindo mu ntara y'amajyaruguru irafasha robert arasobanura uko yakoraga ubwo bucuruzi benshi bazi ku izina ryo kurembeka nafashwe mvuye kurembeka warajye bamfatira mu rubaya ndangije ngenda baramfunga imyaka itanu nkora itatu n'igice bampa imbabazi bamaze kumpa imbabazi ndataha ngeze aho ndavuga ati ngewe reka niturize nibanire n'umudamu neza ubundi nta bidashoboka imana izabikora mu itangazo mpuzamahanga u rwanda rwashyizeho umukono mu ngingo yaryo ya cumi na rimwe ivuga ko umuntu wese ukurikiranyweho icyaha afite uburenganzira bwo gufatwa nk'umwere mu gihe atarahamwa n'icyaha nk'uko amategeko abiteganya ariko nanone itegeko nimero zeru makumyabiri na karindwi akarongo kaberamye cumi n'icyenda ryo kuwa cumi n'icyenda nzeri umwaka wa bibiri na cumi n'icyenda ryerekeye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha mu rwanda mu ngingo yaryo ya magana abiri na mirongo ine na gatanu ivuga ko wakatiwe wese igihano ashobora guhanagurwaho ubusembwa irafasha robert umaze imyaka irenga icumi avuga ko adasobanukiwe n'iryo tegeko ntabwo nyizi inzira umuntu yacamo kugira ngo asabe guhanagurwaho ubusembwa ntayuze ntayo nzi ese hari igihombo wumva ufite kuba udasobanukiwe n'iryo tegeko igihombo cyo kirimo ni ukuvuga ngo niba bavuga ngo robert n'ubundi ni umurembetsi na kano kanya bakaba bavuga ngo yararembetse ubwo ni nk'uko n'ubundi bitari byamanagurikaho ni ukuvuga ngo rero biba biba bimanaguyeho bikamvaho n'ubundi nkamera nk'abandi baturage bakajya bavuga ati gutya na gutya ari mu matsinda ari mu maki akorana n'abandi baturage neza nabyo byaba byiza akomeza avuga ko nubwo yarangije igihano ariko hari ibikimubangamiye birambangamiye cyane kuko kuba wararetse nk'ikintu utakigikora ukumva ngo nabwo ngo ni umurembetsi wabona wigiriye nk'ubwo muri cumi n'icyenda ngo aragiye aragiye kandi wigiriye nko mu kazi wenda gasanzwe nk'ako gukora mu cyayi bakaguma kubigushinja ibyo ngibyo john mudakikwa umuyobozi w'umuryango utari uwa leta ugamije kubaka igihugu kigendera ku mategeko serura mu magambo ahinnye arasobanurira abaturage inzira inyurwamo kugira ngo uwakoze ibyaha akanibahamwa n'inkiko abe yahanagurwaho ubusembwa Ah, itegeko rero ryashyizemo ikintu cyiza cy'uko hari inzira umuntu anyuramo kugira ngo ahanagureho ubusembwa kandi iyo umuntu ahanagureho ubusembwa binyur- bikurikije inzira z'amategeko bivuga ko icyo gihe asubiranye uburenganzira bwe nk'uko yari afite mbere rero iyo urebye mu ngingo ya magana abiri mirongo ine na gatanu ah, ivuga ko uwakatiwe wese igihano ashobora guhanagurwaho ubusembwa iki ni ikintu cyiza cyane hanyuma ah, mu- hari ingingo rero ziteganya Ah, icyo bisaba bisaba ko ah, umuntu kugira ngo ahanagurweho ubusembwa ugomba kuba umaze ah, imyaka nibura itanu uwakatiwe yarakomeje kugaragaraho ibimenyetso nyakuri by'imyifatire myiza iyo ah, iyo wakatiwe ugasavinga igihano cyawe ukakirangiza ah, cyangwa se ukaba warafunga by'agateganyo Ah, bavuga ko bisaba ko umaze nibura imyaka itanu kandi ugaragaraho imyitwarire bita ngo ni ibi- igaragaza ibimenyetso nyakuri by'imyifatire myiza ni ukuvuga ngo nta bindi byaha cyangwa se ibikorwa by'urugomo wa- ugomba kuba ura- bikurangaho Ah, icyo gihe rero banavuga ko iyo ah, wamaze hari ibyaha bongeye gukora cyangwa se isubiracyaha icyo gihe birumvikana ko bongera ah, imyaka ikagera kuri itanu ikagera ku icumi kugira ngo ushobore kuba wasaba ko wahanagurwaho ubusembwa ibyo rero ah, uko bikorwa ni uko umuntu wese wifuza gusaba ko yahanagurwaho ubusembwa wujuje ibisabwa ah, icyo agomba gukora ni uko yandikira ah, perezida w'urukiko rukuru yari umusivili cyangwa se urukiko rukuru rwa gisirikare yari umusirikare kugira ngo ahanagurweho ubusembwa muri ubwo busabe rero agomba kugaragaza ah, itariki nyayo ah, y'imikirize y'urubanza rwe ahantu hose yakati- uwakatiwe yabaye kuva afunguwe ibyo hano cyane cyane bashaka kureba ngo bakurikirane disipurine ye cyane cyane ko twarebye ko baza kureba imyifatire yawe niba yari myiza hanyuma urukiko rero ah, iyo ruku- urwandikiye ruhita rwohereza dosiye yawe ubushinja- ubushinjacyaha bukuru ah, cyangwa se ubushinjacyaha bukuru bwa gisirikare mu gihe ari umusirikare kugira ngo butange bugire icyo bivuga kuri ubwo busabe ahanini ubushinjacyaha buba bushaka kureba gukurikirana niba nta bindi byaha cyangwa se eh, izindi ngeso mbi ushobora kuba warakurikiranyweho hanyuma ubushinjacyaha buba bufite iminsi mirongo itatu ntarengwa kugira ngo babe batanze eh, igisubizo kuri ubwo busabe bw'uruki- eh, bw'urukiko rukuru icyo gihe rero bamaze kubona ubu- u- u- u- igisubizo cy'ubushinjacyaha bukuru urukiko rukuru cyangwa se urukiko rwa gisirikare rukuru bahamagaza uwabisabye ah, nawe akisobanura noneho mu gihe kitarenze iminsi mirongo itatu ah, urukiko rukaba rwaguha cyangwa se rwakwima iryo hanagurwaho ubusembwa akomeza avuga ko kuba abaturage badasobanukiwe n'iri tegeko bigira ingaruka kuri bamwe zirimo kwitakariza icyizere cy'ubuzima kuko uzasanga umuntu avuga ati hari n'umuntu uretse kuganira avuga ati "Eh, bara- umuntu bamukatiye igifungo cy'umwaka ngo diporome ye ubwo ngubwo irahiye ntizongera gukoreshwa ni ukuvuga ngo umuntu ariheba akavuga ngo ubwo ngubwo uburenganzira bwanjye ntabwo nzongera gusubira nabwo kwaka akazi nyamara hari inzira zitegwa n'amategeko umaze imyaka itanu ushobora kugenda ugasaba ko wahanagurwaho ubusembwa nawe ingingo ya magana abiri mirongo itanu na kabiri y'iri tegeko ivuga ko ihanagurwa busembwa rikuraho igihano n'inkurikizi zacyo zose ni ukuvuga ngo umuntu ahawe wahanaguweho ubusembwa rero asubira na bwa burenganzira bwe rero iki ngiki ni ikintu ni itegeko twumva um, rikenera kwigishwa mu bantu batandukanye ah, haba abantu bagiye bahura n'ibyago byo kuba bakatirwa kugira ngo babimenye kandi babyitabaze kuko kuko inzira zirumvikana ariko kutabizimenya nyine bituma abantu benshi batazigana kugira ngo basabe ko bahanaguraho ubusembwa ugasanga akomeje kuba ari aho ngaho yaravukije murabizi ko hari ibihano nyine ko nabibabwiye bitandukanye bituma bivutsa umuntu uburenganzira bwe haba kwiyamamaza cyangwa se mu myanya y'ubuyobozi ugasanga baravuga ati ufite imiziro ntabwo ushobora kwiyamamaza haba imirimo runaka bakaba ntabwo ushobora kuyijyamo kubera ko wakatiwe igihano kireza amezi atandatu ibi rero nibyo ni ngombwa ko um, byashishikarizwa abaturage bose kugira ngo babimenye bi- bi- bagane izi nzira ni ibintu byoroshye ni ukwandikira ko twayibonye ni ukwandikira perezida w'urukiko rukuru ah, cyangwa se niba uri umusirikare cyangwa warahoze ari umusirikare ukandikira perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare Ah, inzira zirumvikana ah, barabisuzuma mu bushishozi kandi mu gihe kitarambiranye cyane twabonye ko urebye mu mezi abiri nta kindi kijemo ushobora kuba wahanaguweho ubwo busembwa ah, babikwemereye ese wa muntu koko basabye kuzagaragaza ibimenyetso bifatika bigaragaza imyitwarire myiza ubundi ibimenyetso bifatika baba bashatse kuvuga ni nk'ibihe icyumvikana ni uko um, kugira ngo umuntu ahanagurweho ubusembwa birumvikana ko bisaba ko wagaragaje imyitwarire myiza ni ukuvuga ngo waragorowe hanyuma ukaba ari umuntu wicuza ko wakoze ibi byaha ntabwo ugomba kuba wagaragara mu bindi bikorwa by'urugomo bitandukanye birumvikana ko inzego z'ibanze habaho icyo nakwita nko gu- guperereza kureba imyitwarire yawe hanze muri sosiyete imeze gute hano ikiba gikenewe ni ukugira ngo bahanagureho ubusembwa umuntu koko wagororotse bagoroye kandi akaba yariyemeje gusubira mu nzira nziza ah, ku buryo atagomba kurangwaho ibindi byaha nubwo hari icyo amategeko y'u rwanda afasha kuba hamwe n'icyaha iyo uwahanaguweho ubusembwa yitwaye nabi akongera kugwa mu cyaha gihanishwa igifungo kingana cyangwa kirenga imyaka itanu kandi akagikora hatarashira nibura imyaka itanu ahawe ihanagurabusembwa icyo gihe ihanagurabusembwa yahawe rikurwaho igihe ihanagurabusembwa rikuweho rifatwa nk'aho ritigeze ribaho nkuru nziza pasiwike kubw'ikiganiro ejo
aha ngayo nguko rero dushimiye cyane irafasha robert umuturage wo mu karere ka gicumbi wari warafungiwe ucuruza ikiyobyabwenge cya kanyanga mu buryo butemewe n'amategeko o, wadusangije ko nubwo yarangije igihano yari yarahawe nyuma yo gufungurwa abangamiwe no kuba atazi inzira yanyuramo kugira ngo abe yahanagurwaho ubusembwa bwo kuba yari umurembetsi dushimiye cyane kandi john mudakikwa umuyobozi w'umuryango utari uwa leta ugamije kubaka igihugu kigendera ku mategeko umuryango ukaba witwa serura mu magambo ahinnye wadusobanuriye inzira inyurwamo kugira ngo uwakoze icyaha akagihanirwa n'inkiko abe yahanugurwaho ubusembwa bakunzi bacu rero mutubwire ese mwebwe mubyumva mute iyo bavuze guhanagurwaho ubusembwa ku muntu wakoze icyaha akagihanirwa n'amategeko ese mwumva bishoboka ese mwamuzi inzira binyurwamo muratwandikira munyuze kuri nimero yacu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se mutwandikira munyuze kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri sawa gusa kandi muranyura mutwandikira muraza no kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse no kuri twitter yaje guhinduka x hose ni ukwandika ijambo ejo yufu eko mu ijambo rimwe ubundi udusangiza igitekerezo cyawe mu gihe muri kutwohereza ibitekerezo byanyu rero reka mbabwire ko abantu bakunda ikinamico bashyizwe igorora kuko uyu munsi mu kiganiro cya none tugiye kubagezaho ikinamico nshya yitwa tambagira utekanye iyi kinamico izaba igaruka ku kwigisha imibanire ikwiye y'abatuye ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari ndetse kandi n'uruhare rwabo mu gihe ibihugu byabo byaba byagiranye amakimbirane si ibyo gusa kandi iyi kinamico izadufasha izadufasha kandi no kumenya neza ihohoterwa rishingiye ku gitsina icyo ari cyo ndizera izabashimisha rwose reka dutangire n'agace kayo ka mbere
ikinamico tambagira utekanye ni ikinamico igamije kwigisha abatuye mu bihugu by'akarere k'ibiyaga bigari kumenya neza uruhare rwabo igihe ibihugu byabo byagiranye amakimbirane kumenya neza ihohoterwa rishingiye ku gitsina icyo ari cyo mu bikorwa byabo bya buri munsi ndetse no gutekereza byimbitse kuri buri mwanzuro bagiye gufata iki ni igice cya mbere cy'ikinamico tambagira utekanye
mukapa kumbe kibasimba wanjye
urampanze inkuru nziza
ariko kuko utambeshya ntabwo wari wanyumvise ashwi nari ndangariye mu kozamo amajerekani y'ubushera ngaho noneho cyo ngwino nzu nture iki gifurumba cy'ibishyimbo ndaremerewe
yewe we ntumbwire ko bya bishyimbo waraye unyemereye binzaniye nkuru nzi unaniye pe ndasana eh sana sana
ngaho terura neza tugitereke muri iriya nguru mbega ibishyimbo byiza we shana vizuri sana ahubwo se intagatako harakera ibishyimbo byiza nk'ibi ahubwo si ibishyimbo byiza wabikuye he nibya byesana reka umva mukapako ibyo byihorere icyangombwa ni uko ibyo nagusezeranyije mushyize mu bikorwa sha urandondoye pe sha ubu se uyu mufuka wose nzawumara utambwira ko ugiye kubirya byose
sasa oya nize nabigenzane
waba uri kubara nabi gutese ifoto ubigurishe hanyuma urambura urwaga wongere kuri buriya bushira n'ikigali ntubicuruze kweli we Eh?
ubwo se wowe warya ibishyimbo kiro jana ukazabimara utabisangiye n'imungu oya rwose apo ni kweli wani kabura icyago sheri oya rwose ndi kumwe nawe uzi ko ari byo ariko disi kuki ntakumenya imbere nkuru nzi oya humura mukapakome tekana noneho uburamfite mbabarira sha ndagufite se ndana mariya cyakora umunsi yatuvumbuye azagurumana pe gatako yose izatwotana kwambiye nkeka n'ubimubwira Hmm? Ha- hanyuma se kibasumba wanjye Karame.
bwiza wanjye Karame.
akarabo Karame.
none se twinjire mu cyumba mifunguro wateganyirije Hmm? Umva se, cyangwa mbe ngiye nurangiza koza ayo majerekani uransanga yewe Hmm?
aha byagiye koko niko doruka dorukasi karame mama
niko bya bishyimbo nazanye ejo wabijyanye ku isoko utambwiye ariko nawe warambonye ye ikintu cyose kibuze muri iyi nzu ni njye ukibaza none se uragira ngo mbaze nde wundi ko ari wowe wanzengereje ushaka amatike ya hato na hato ngo ugiye gushaka akazi
bya nyabyo se wabibuze nabibuze ni ukuri ngiye se wamugana ko twagiye kuryama umufuka wegetse aha ese wowe wari wegetse se cyangwa batwibye papa se ari he cyangwa ubaze zahabu ese si yoyo ko ari umukanishi yazindukanye n'ikamyo ya mbere ubu yamaze kugera iyo ajya kandi zahabu nawe yagiye ku ishuri zahabu se kuki yazindutse iki gihe nicyo asanzwe agendera simbizi ma ntushakira ahandi ubwo niho babigurisha oya uyibeshyera undi mwana doruka uyimubeshyera rwose nyamara ni zahabu mama iyi koko yari amaze iminsi asaba amakaye mashya papa akayamwima ubwo se urumva atari we wabigurishije kugira yikemurire ikibazo ego rata uzi ko byashoboka ariko ndamutse nsanze ari zahabu babigurishije ko namukubita iki gihugu cya gatako cyose kigatahamo induyi none se ubu turabigenza dute mama ko waranyemereye kumpa itike injyana ahandi nari nakubwiye ko nshaka kudepoza winetaho doruka ako kazi uhora wirirwa ujya gusaba ko ntawe ndumva baguhamagaye Hmm? hariya uyu munsi si umunsi w'isoko Eh, eh, umva guma ku rugo ndaje uyu munsi ndakora akantu gusa mama nusanga ari zahabu wabigurishije umbabarire ntumukubite hari ubundi buryo wamuhanamo utamukubise ubwo buryo butari ugukubita ubuzabunyigisha dore ko musigaye mwarahinduye ibintu byose
nshuti muduteze amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha ya saa kumi n'ebyiri umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwakoze rero kubana natwe nadia taha niyo washyize hamwe amajwi y'ibiganiro mumaze kumva kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema twembi tubasezeyeho tubifuriza amahoro n'amahirwe